Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fide Niyongabo nanjye Jeffrey Mutagoma ndabahaye ikaze mu biganiro byacu kuri iyi saha.
uruhagarara rubandanya kumvikana ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda mbe impamvu yo kurabana ayingwe hagati y'ivyo bihugu vyombi ituruka he umuhinga Bernard Sadiki ari Kampala muri Uganda akora ubushakashatsi mu vya politike ingorane ihari hagati y'u Rwanda n'Ubugande ikaba atari ingorane y'abaturage ba buri gihe bo muri bihugu byombi ahubwo nje uko mbireba impamvu zihari ziri hagati y'abayobozi ku rwego rwo hejuru cyane ku sayidi zombi
turavuga no ku nama ihuza abafise mu mabanga yabo iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu rikibera i Kigali mu Rwanda ku gisata kijejwe isuku n'isukura mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi gitewe impungenge n'imicafu itabwa mu nzuzi hamwe n'abajejwe intwaro n'umutekano mu Kirundo mu Burundi berekanye umunyagihugu batoye aremvye cane ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda udusandugu dufata amajwi y'abadereva mu ndege tw'indege yo mu bwoko bwa boeing amajana irindwi na mirongo itatu n'indwi max umunani y'ishyirahamwe ritwara indege ry'igihugu ca ethiopia ethiopian airlines twashitse uno munsi mu gihugu c'ubufaransa kugira twihwezwe
muri mozambique hitezwe inkubi ya serwakira ishobora kwangiza ibintu byinshi ikanahitana abantu
perezida mushasha wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo felix cisekedi yatanze ikigongo uno munsi ku bantu bafunzwe ku mpamvu za politiki amajana indwi abo bantu bari batawe mu mbuto kubo yasubiriye
sena ya hano muri amerika irafata umwanzuro ku byerekeye gahunda ya perezida donald trump yo gutangaza ibihe bidasanzwe aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagarukaho mu kanya gatoya mugume hafi y'amaradiyo yanyu
duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya udusanduku dufata amajwi y'abadereva mu ndege tw'indege yo mu bwoko bwa boeing amajana irindwi na mirongo itatu n'indwi max umunani y'ishyirahamwe ritwara indege ry'igihugu cya ethiopia ethiopian airlines twashitse uno munsi mu gihugu cy'ubufaransa kugira dusuzumwe impanuka y'indege yo mu bwoko bwa boeing amajana irindwi na mirongo itatu n'indwi max umunani yabaye ku munsi w'imana w'indwi irangiye yabaye impanuka igira kabiri y'indege yo muri ubwo bwoko mu kiringo kiri munsi y'amezi atandatu ibihugu birenga mirongo ine harimwo leta zunze ubumwe za amerika muri iki gihe byahagaritse indege zose zo mu bwoko bwa boeing amajana irindwi na mirongo itatu n'indwi max umunani ishyirahamwe rijejwe indege muri amerika ryafashe ingingo yihutirwa yo guhagarika indege zo muri ubwo bwoko ku munsi wa gatatu inyishu y'ukuri ku catumye indege yo mu bwoko bwa boeing amajana irindwi na mirongo itatu n'indwi max umunani y'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu ry'igihugu ca ethiopia ethiopian airlines igira impanuka ishobora kuzofata amezi atari make igitigiri gitera ciyongera c'imiryango yabuze ababo bakaba bariko baja ahabereye iyo mpanuka hitwa hejere aho ni hafi y'ibirometero mirongo itanu umuntu avuye ku mugwa mukuru wa etiyopiya adis abeba
amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters aravuga ko mozambique ishobora kuzahazwa n'inkubi ya serwakira ikomeye yakwangiza ibintu byinshi muri icyo gihugu uh, kuri uyu mugoroba uwo muyaga bivuga ko uri buba ufite umuvuduko w'ibirometero ijana na mirongo cyenda ku isaha uraca ku cyambu cya kabiri mu bunini muri icyo gihugu abashinzwe iteganyagihe muri afurika y'epfo baravuga ko iyo serwakira yahawe izina rya idayi eh, kuri uyu wa kane iri bunyure muri mozambique malawi irimo imvura y'umuhindo byitezwe ko iteza umuhengeri mu nyanja ushobora kumisha amazi musozi akangiza ibintu akanica abantu biyongera ku baherutse guhitanwa n'imyuzure mu cyumweru gishize muri icyo gihugu babinyujije ku rukuta rwabo rwa twitter abashinzwe iteganyagihe baravuga ko iyo serwakira iri bugere ku birometero mirongo itandatu uvuye i beira bigatera imihengerereshya na metero zigera kuri indwi mu mugezi uri muri icyo cyambo mozambique yigeze kwibasirwa n'imyuzure mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri na karindwi icyo gihe yishe abantu magana atatu mirongo itanu isenyera abandi ibihumbi magana atandatu na mirongo ibihumbi magana atandatu na mirongo itanu naho muri afurika tubandanirizeho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo perezida mushasha waho felix cisekedi yatanze ikigongwe uno musi ku wa kane ku bantu bafunzwe ku mpamvu za politiki amajana indwi abo bantu bari batawe mu mbuto kuwo yasubiriye Tshisekedi yateye igikumu ku itegeko ritanga ikigongwe kuri abo bantu no munsi ku wa kane yashize mu bikorwa umuhango yemeye mu ntango z'uku kwezi yo gutanga icyo kigongwe mu minsi ijana ya mbere ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu bazorekugwa harimwo Firmin Yangambi yari yaciriwe gufungwa imyaka cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda inyuma y'uko yagirijwe ko yageremiye umutekano w'igihugu undi yarekuwe ni Frank Diongo umunyepolitiki atavuga rumwe na leta yaciriwe imyaka itanu y'umunyororo na leta imbere yaho perezida Tshisekedi yemeye kandi gusubira kunagura igisata cy'ubutungane no kurwanya ruswa muri Congo yongeye kandi amenyesha ko azokora yivuye inyuma kugira abantu bose bari hanze y'igihugu ku mvo za politike batahuke vuba itangaje ko bose bakenewe kugira bateze imbere igihugu cyabo
leta y'u rwanda irashinja ubutegetsi bwa uganda kuba bukora icyo u rwanda rwise kuyobya uburari aho kwita ku bibazo nyamukuru u rwanda rwagaragaje rubusaba gukemura u rwanda rurashinja uganda gufata gufunga kwica urubozo no kwica abaturage b'abanyarwanda ariko uganda ikabihakana uyu munsi uganda nayo yongeye kwiya mu rwanda ivuga ko rutabujije gusa abaturage barwo kujya muri icyo gihugu ahubwo ko rwateje rwateye indi ntambwe rukabuza ibicuruzwa biva muri uganda kwinjira mu kanya kari buze turi buze kugaruka kuri iyo nkuru
radiyo ijwi rya amerika washington dc abategetsi n'abahinga bari mu nama yerekeye gukingira ibidukikije hamwe n'isi tubako bavuga ko akarere ka afurika gategerezwa kwitorera inyishu uko nyine ubwako ku byerekeye ukugabanya ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe perezida w'igihugu cy'ubufaransa emmanuel macron yatangaje uno munsi ku wa kane ko amasoko ntanganguvu nka charbon yatumye haba iterambere rikomeye ry'amahinguriro mu bihugu biteye imbere ku isi akwiye gusubirizwa kubera ahumanya ibidukikije macron yuguruye icesi ikoraniro ry'imigambi yo gukingira isi one planet summit ku ruhande rw'inama yerekeye ibidukikije y'ishyirahamwe onu yatangaje ko amasoko ntanganguvu atageramira ibidukikije ari bwo buryo amakungu akwiye kwijukira yavuze ko amakungu akwiye gufatira akarorero ku gihugu cya kenya kubera ibice mirongo irindwi na bitanu ku ijana by'amasoko ntanganguvu y'icyo gihugu afatiye kuri ayo masoko ntanganguvu perezida macron yatangaje ko afurika ifite uruhara rukomeye mu rugamba rwo kurwanya ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe kubera izo ngaruka zibonekeza muri ako karere kurusha ahandi
hano muri leta zunze ubumwe za amerika biteganyije ko abasenateri bari bufate umwanzuro kuri gahunda ya perezida donald trump yo gutangaza ibihe bidasanzwe mu rwego rwo gukusanya amafaranga azakoreshwa mu kubaka urukuta ku mupaka wa leta zunze ubumwe za amerika na mexico bamwe mu basenateri bo ku ruhande rw'abarepubulikani biyemeje kwifatanya na bagenzi babo bo mu ishyaka ry'abademokarate mu kwanga itangazwa ry'ibyo bihe bidasanzwe ibyo bishobora gutuma icyifuzo cyabo gitambuka muri sena abarepubulikani bafitemo ubwiganze abasenateri bo mu ishyaka ry'abarepubulikani benshi babangamiwe n'itangazwa ry'ibihe bidasanzwe baravuga ko itegeko nshinga rya amerika riha inteko ishinga amategeko ya amerika ububasha mu bijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga ku rundi ruhande ariko hitezwe ko abatari bake bashobora gushyigikira icyo cyemezo bavuga ko kurinda umupaka w'igihugu wo mu majyepfo ari ikibazo cyihutirwa
tubibutsa ko mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc
amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho i kigali umurwa mukuru w'icyo gihugu hateraniye inama ihuza abafite mu nshingano iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu abateraniye muri iyo nama bararebera hamwe amasezerano y'inyongera agamije kurwanya no gukumira ibikorwa by'iyicarubozo n'ibikorwa bibabaza umuntu eric bagira ubusa ni umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali aho yateguriye inkuru ikurikira izi nzego zifite mu nshingano kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano y'uburenganzira bwa muntu zirungurana ibitekerezo ku masezerano y'inyongera yo gukumira no kurwanya ibikorwa by'iyicarubozo n'ibikorwa bibaza umuntu hamwe mu ho bagomba kwibanda hashyirwa mu majwi ko hakunze kugaragara ibikorwa by'iyicarubozo n'ibibabaza umuntu ni mu magereza mu bigo by'inzererezi muri kasho za polisi mu bigo by'abafite uburwayi bwo mu mutwe n'ahandi u rwanda nk'igihugu cyashyize umukono ku masezerano arengera uburenganzira bwa muntu narwo ruravuga ko rugiye kurushaho kongera imikorere myiza rurwanya kandi rukumira ibikorwa by'iyicarubozo n'ibibabaza umubiri aya masezerano y'inyongera kuri buri gihugu cyashyize umukono ku masezerano y'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ku rwanda nta rwego rudasanzwe rwashyizweho ruzakurikirana iyubahirizwa ryayo ahubwo ni inshingano nshya yahawe komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda iyo komisiyo ikavuga ko hari byinshi bigomba guhinduka mu mikorere madame nirere madeline akuriye iyi komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu icyo bizahindura ni iki icya mbere ni uko biri mu rwego rw'ibyo guverinoma yiyemeje nk'igihugu iyo u rwanda igihugu kiyemeje gushyira umukono ku masezerano ruba rwiyemeje no gushyira mu bikorwa ibiyakubiyemo icyo nicyo cya mbere icya kabiri komisiyo izigomba kongererwa ubushobozi ni ukuvuga ngo tuzafitemo turi guhindura imiterere ya komisiyo y'inzego z'imirimo kugira ngo dushyiremo urwo rwego rushyashya cyangwa se iyo departement nshyashya ishinzwe icyo gikorwa by'umwihariko nanone tuzagira abandi bakozi bashya biyongera kubo dufite abandi bakozi tugomba kugira abakozi bahagije ikindi hakenewe ingengo y'imari yiyongera kuyo dufite kuko niba inshingano ziyongereye bijyana n'ingengo y'imari icyo nicyo turimo gukora komisiyo iri kuvugura inzego z'imirimo zayo kubera izi nshingano nshya zo gukumira iyicarubozo n'ibikorwa bibabaza umuntu kuri komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ikavuga ko igiye gushyira ingufu ku bushakashatsi kuri iyi ngingo y'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ikindi ni uko tugiye kongera ingufu mu gukurikirana ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu kurushaho cyane cyane dukurikirana abantu bari bafunze muri za polisi sitesheni aribo navuze bo mu bigo by'imfubyi cyangwa se byageze mu zabukuru cyangwa se bafite ubumuga noneho mu buryo navuga bwihariye kuko ubundi twarebaga yenda amadosiye ukabona n'umuntu amenyeshwa ukabona umuntu yaraburanye birenze rero kuburana kuvuga ngo umuntu yaraburanye cyangwa se yageze imbere y'umucamanza mu gihe birenze ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo kureba niba koko umuntu afatwa nk'umuntu umuntu nta bikorwa bibakorerwa umuntu niba agize ibibazo ahabwa ubutabera koko bita effective remedy ukuvuga ngo niba hari umuntu uko wakoreye ibikorwa by'iyicarubozo ubundi birabujijwe mu mategeko bifite n'ibihano byabo uwabikoze nawe agomba gukurikiranwa agahanwa ni ibyo rero mu by'ukuri navuga ko tuzashyiramo ingufu ukurikije ibisobanurwa na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda iravuga ko muri izi nshingano nshya nta na hamwe izaba ikumirwa ku kugera ku makuru ajyanye n'iyicarubozo n'ibikorwa bibabaza umuntu komisiyo yemererwa kuvugana n'umuntu nta mupolisi uyihagaze hejuru nta mucungagereza uyihagaze hejuru icyo ni ikintu gikomeye cyane muri pawazi kuko baravugana neza hanyuma ikizavamo bikazaba ubuvugizi niba hari ikibazo basanze kirimo hanyuma icya nyuma ni uko komisiyo ishobora gukora audio recording kurikodinga kuba yafata amajwi kuba yafata amafoto mu gihe iriho ikurikirana inshingano zayo icyakora bamwe mu bungurana ibitekerezo ku ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano yo gukumira no kurwanya ibikorwa by'iyicarubozo bo mu miryango itegamiye kuri leta bo bakomeza kugaragaza impungenge ko hari aho bizajya bigorana kumenya ibihakorerwa aho ni nk'ahantu hatazwi bavuga ko hafungirwa abantu komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda iravuga ko iyo ari inshingano nshya ihawe igakomeza gushimangira ko n'ubusanzwe nta bikorwa by'iyicarubozo bigaragara mu rwanda icyakora bikunze kumvikana mu nkiko ku bafungwa babwira ubucamanza ko bakorerwa iyicarubozo n'inzego z'umutekano kugira ngo zibakuremo amakuru mu bihe bitandukanye u rwanda rushimirwa ko rwateye imbere mu nzego nyinshi ariko imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu n'ibihugu bya rutura bikunze kurutunga agatoki ko ruhonyora uburenganzira bwa muntu raporo nshya iheruka ya deparitoma y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika irashyira u rwanda ku rutonde rw'ibihugu byahonyowe uburenganzira bwa muntu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze erika kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuze mu burundi aho igisata kijejwe isuku n'isukura mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu gitewe impungenge n'imicafu itabwa mu nzuzi ivyo bigatuma haduka indwara zifatiye ku isuku rike amazi izo nzuzi zisukamwo akononekara ivyo bishikirijwe eh, kuri uyu wa kane itariki cumi na zine ukwezi kwa gatatu hahimbazwa umunsi wahariwe ibikorwa vyo gukingira inzuzi mu bushikiranganji bw'ibidukikije ho bihaniza icukurwa ry'umusenyi n'amabuye rikorwa mu nzuzi hadakurikijwe amategeko ibindi kuri inkuru twumvize mugenzi wacu remo nzimana nk'uko abarongoye igisata kijejwe isuku n'isukura mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida babimenyesha inzuzi mu Burundi zirageramiwe n'ibikorwa by'abantu bigatuma amazi y'ibiyaga izo nzuzi zisukamwo yononekara Prosper Muyuku arongoye ico gisata afatira ku mazi y'ikiyaga Tanganyika gisangiwe n'ibihugu vya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tanzania Zambia no Burundi uyu arongoye ico gisata yemeza ko uruhande rw'Uburundi ari rucapfuye cyane ahayongera ko n'izindi nzuzi zibangamiwe nk'ikiyaga cacu ca Tanganyika kiri mu biyaga vyanduye hari mu biyaga vyo mu buraruko bw'igihugu naho nyene biracafura uravye ingene batabikinga inkukura uravye inzuzi zimwe zimwe zo ngaho Bujumbura nka Mugere n'uruzi ruhumana cane kubera inka bahabagira hari rero n'abahumanya imyonga kubera bari kubiminza habo cane cane bagacanga na merikire canke ya mitindi bakoresha kugira bashobore kuronka inzahabu n'ubundi butare ivyo rero vyose bimuhumanya amazi mu bihugu bine bisangiye Tanganyika ku ruhande rw'uburundi cyane cyane bujumbura niho handuza cyane ikiyaga murumva rero turafise ingorane umuhinga yigenga mu gukingira ibidukikije no kurwanya ingaruka ziva ku ihindagurika ry'ibihe anegura ingendo yo gusesa imicafu mu mifurege itwara amazi bernard rubarika yemeza ko iyo micafu ariyo yonona inzuzi agasaba abajeje intwaro kuvira hasi ico kibazo kugira berekana imicafu itabwa ku neza y'inzuzi n'amagara y'abantu ngaho bujumbura iyo imvura iguye je nama nabonye abantu bihuta gucaja gusesa mu makaniro bijya basesa mu makaniro buja rero buja mu mitanganika bija mu nzuzi ibyo rero n'ibintu ni ukuri bari bakwiye kushiramo ingufu bakarabaho imicafu bahita n'ingaruka mbi bizana ku mazi no ku myuka duhema ijwi ry'amerika ryashyize ku ruzi kanyosha mu mpanuka bw'igisagara cya bujumbura neza na neza kuva ku kiraro kigabura amazone ya musaga na kanyosha uciye ku ibarabara rya cumi na kabiri gushyira ku kiraro kiri ku ibarabara ya bujumbura rumonge muri urwo ruzi harangwa ibigunguzi by'imicafu abakorera hafi eka no muri urwo ruzi bemeza ko iyo micafu babangamiye bagasaba ko ukoreshwa ingufu kugira itabwa ry'imicafu muri urwo ruzi bihagarare imyanda ni myinshi kandi birashoboka ko tugira ingorane umwanda wose muri twarete bawutera mu ruzi niyo mpamvu rero ngo izo ngwara ntizobu ariko icyo dusaba dusaba yuko nabo bahimiriza bakagira n'ibinogo byo gushyiramo umucafu kugira ngo natwe tuhakorera turabe ukuntu twakorera neza aho bawushyiramo ingufu atambu zigiyemo niyo niko tutabashoboka leta itabashyiramo ingufu ariko kuko twebwe tuba ngaha ni ingufu mbuzi wacu ngikunda kubwira ko yakora abajumba abari mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bemeza ko iyo micafu itera indwara zitandukanye Prosper Muyuku arongoye igisata kijejwe isuku n'isukura muri ubwo bushikiranganje akavuga ko iyo micafu itabwa mu nzuzi ari ingorane ku magara y'abarundi usanga hari indwara zo gucibwa umwo zabonetse indwara ziva ku guhumana bita intoxication ni nk'uburozi hariho n'ivyo bita les reactions inflammatoires ibintu vy'ubuvyimbe vy'ibihimba vyo mu mubiri indani usanga vyadutse abantu ntibamenye icyo vyavuyeko hari aho dusanga habonetse izindi ngorane ziciye ku kudamenya gutandukanya ibinuka n'ibimota kubera organe factif zapfuye hari naho usanga haje amakanseri atandukanye ku mubiri ivyo vyose rero biri mu bitera ingorane mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburumyi n'ubworozi babazwa n'abacukura umusenyi n'amabuye mu nzuzi zitandukanye batisunze amategeko Deogide Rurema aramutse ubwo bushikiranganje ahamagarira abarundi bose gukurikirana ibikorwa bikorerwa mu nzuzi mu ntumbero yo kubahiriza amategeko kugira ibidukikije ntibiyahonere twama ku rubuga gusigurira bene igihugu ko batokwamo bariko barimba umusenyi uko bashatse ko arabese ko bigira ingaruka mbi gisagarana cane cane bya carama cukura imicanga cangwa amabuye mu ruzi biri n'amategeko kandi mu gihe utabikoze wisunze ubuhinga uba uriko urashira abene igihugu n'ibidukikije mu ngorane kubera ingorane ziterwa n'ibikorwa by'abantu vyonona inzuzi zisuka mu kiyaga ca Tanganyika ishirahamwe Regideso ritanga amazi mu kwezi kwa gatanu 2018 ryemeje ko ryahinduye aho ryahora rivoma amazi mu kiyaga cya Tanganyika umuyobozi ajejwe iby'amazi muri iryo shirahamwe yemeje ko ikirere regidezo yahora ikuramwo amazi ciyongeye inshuro mirongo ibiri kuko amazi atangwa mu miryango kugwa ku metero ibihumbi bitatu n'amajana atanu mu gihe yahora ava ku metero igihumbi n'amajana abiri ibujumbura remunzi imana ijwi rya amerika
abashinzwe umutekano mu kirundo aho ni mu burundi twagumye ndetse na butegetsi bwaho berekanye umuturage bavuga ko babonye arembye cyane ku mupaka w'u rwanda n'uburundi mukuru w'intara ya kirundo aravuga ko iperereza ryerekanye ko uwo muturage ari mu baheruka kweruka- kwerekanwa ah, ngo bavuye mu rwanda aho yari agiye kwicwa ubwo yari agiye gusura umuryango we Eh, indi inkuru irambuye reka tuyibaze jean bosco ndarurinze uwo mugabo asa n'uwuhumuye aturuka ku mutumba wa muvyuko muri komine ya busoni yashikanywe ku bitaro bikuru vya kirundo kuri uyu wa kane atiyegura yahashikanywe na buramatari w'intara ya kirundo aherekejwe n'umushikirizamanza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya kirundo hamwe n'abajejwe umutekano uko yaboneka yagoyagoya amaso yiwe yuzuye amaraso mu izosi naho hari ikimenyetso c'ahaciye umugozi amatohoza amaze gukorwa n'izo nzego yemeza ko uwo mugabo yafungiwe mu rwanda aho yariko agerageza kwinjira kuraba umuryango yasizeyo inyuma yo kwirukanwa muri ico gihugu mu mwaka uheze arentriveri mutabazi ni buramatari w'intara ya kirundo ari muri bamwe ba barundi baheruka kwirukanwa mu gihugu kibanyi cy'u rwanda akaba yari yirukanywe asanzwe yubakanye n'umunyarwandakazi eh, yafataniye n'abana yari agerageje gusubira inyuma mu rwanda eh, yiyumvira yuko yoshobora gushika aho uwo muryango uri kugira ngo basubire kubonana ntiyagize amahirwe yo kubashikira eh, kuko yaciye ahura n'abasirikare b'igihugu cy'u rwanda eh, baca baramufata eh, yari yagiye itariki icumi eh, z'uko kwezi Eh, turimo ngene kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda eh, aho rero bacu bamufata baramufunga uko gufungwa kwamuviriyemwo guhohoterwa nk'uko buramatari wa kirundo abisigura bavuye bamufata bamusohora ngo bari bamufungiye baramutwara eh, ntiyasubiye kumenya ivyakurikiye neza kuko baramunize eh, bamunigishije eh, umugozi nkuko abivuga tuko ari abasirikare indwi ahandi nawe akavuga batandatu eh, mw'izosi urabona ko umugozi wamwinjiyemo mu mubiri bamuniga biyumvira ngo yapfuye baca bamuterera mu gashamba eh, ku ruhande rw'uburundi mugabo eh, hegeranye n'igihugu cy'u rwanda duhana urubibe ariko eh, w'imana itararekura ntibiramurekura nyene eh, yashoboye guhembuka ahembutse niho eh, munsi mu gatondo eh, yashoboye kwandara arashikira ah, imihana yegereye aho ku mupaka ku ruhande rw'uburundi aho yaciye abiganira ivyamubayeko hanyuma nabo baca babwira abajeje intwaro n'abajeje umutekano baca eh, baramufata ba- baramuhembura mutabazi amenyesha ko nabo bagendanye muri ubwo butabazi bihutiye kumushikiriza abaganga imbere yo kugira ibindi bamubaza birenga kuri ibyo abarundi baba bariko bagerageza gusubira mu rwanda kubonana n'ababo basizeyo mu gihe leta y'uburundi n'umukuru w'igihugu petero nkurunziza yirongoye yari yemeye kubakomoreza utwabo perezida nkurunziza yari yagendeye abo banyagihugu mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze muri muriteguye rero ibintu byose mwe- muvuga yuko babatwaye ari abagore ari abana ari amatongo ntaco vuba kuno kwezi gutanguye tuzobarungikira umugwi ukorana mu ntwaro umwe umwe wese avuga ibintu yanyazwe bavyandike ntabwo tuzorera amaboko leta y'uburundi n'amashami mpuzamakungu tuzoja tuja hamwe tubereke ati ngibi ibintu abarundi bene wacu baza- banyazwe mudufashe bigaruke mu maboko yabo buramatari w'intara ya kirundo ati ivyo leta yemereye abirukanywe yarabikoze n'aho bitaraja mu ngiro leta eh, turazi ko ubuheze yasabye akarere ko kofasha bakabwira leta y'u rwanda kugira ngo abo bene gihugu basubizwe ut- utwabo n'imiryango yatatanye nayo nyine isubizwe mu gateka kayo Eh, mbere eh, nkaba dusubiyeyo ku- gusaba ahubwo yuko akarere ka afurika y'ubuseruko eh, kofasha kugira ngo icyo kibazo gishobore gutora umuti mbere dusaba ko na leta yacu kandi eh, baguma bishyuza ariko tubashima ko kuri ako kigoro bagize ko gushobora gusabira abo bene gihugu birukanye mu cya gihugu cywanyu cy'u rwanda ko bosubiza utwabo uburongozi bw'intara ya kirundo bumenyesha ko butabaye ubwa mbere hatorwa umuntu yagiriwe nabi ku mupaka buramatari w'iyo ntara atangaza ko hari n'uwundi munyagihugu yatowe ikiziga ciwe caramaze kononekara agasigura ko yagiriwe nabi muri ubwo buryo nyene mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika turagushimiye ijambo siko kuri iyo nkuru leta y'u rwanda imaze gusohora itangazo ryagiriza leta ya uganda kuba ikora icyo u rwanda rwise kuyobya uburari ntiyite ku bibazo nyamukuru u rwanda rwagaragaje ruyisaba gutorera inyishu u rwanda rubandanya kwagiriza uganda gufata gupfunga gufata bunyamaswa no kwica abanyagihugu b'abanyarwanda yamara uganda irabihakana uyu munsi uganda nayo yasohoye itangazo rivuga ko u rwanda rutabujije gusa abanyagihugu barwo kuja muri icyo gihugu ahubwo ko rwateye iyindi ntambwe rukabuza ibicuruzwa biva muri uganda kwinjira mugenzi wacu geoffrey mutagoma yavuganye na bernard sabiti umushakashatsi mu vyerekeye politike n'ubutegetsi mu karere k'ibiyaga binini ari kampala muri uganda yatanguye amubaza uko ivyo bintu bihagaze muri uganda
ibintu uko bihagaze rwose ntaho biboneye cyane kuko gavumenti hano ntabwo iba kiriya neza isobanura impamvu iriho hagati y'ubugande n'u rwanda uyu munsi ndetse hari urundi rwandiko rwashohojwe na minisita ushinzwe umubano n'ibindi bihugu umutware samu kutesa avuga ko ahubwo aho bigeze ko u rwanda ndetse rutafunze imipaka gusa ahubwo ko batangiye no guhagarikira kimwe iby'ubucuruzi na cyane biva mu bugande byinjira u rwanda ku mihanda y'umurwa mukuru wa kampala aho abantu baganirira mu nywero ahandi hantu hatandukanye umwuka umeze ute mu baturage ba uganda abenshi ntawe bazi impamvu neza uko ihagaze ngira ngo n'ibitekerezo bafite ntaho rwose byegamijwe amazima n'ukuri kuko fagiti nta muntu uzifite neza ariko kuko nyine nk'uko ubizi hari abategetsi bamwe hano mu gavumenti mbega batangiye kuvuga amagambo menshi cyane ubundi bimwe ari amazima ibindi ari impuha rero bigatuma n'ibitekerezo nangwa se atitude y'abaturage nayo itangira guhinduka bavuga ko u rwanda arirwo ruri mu ncobe hakomeje kubaho kwitana ba mwana hagati y'ibihugu byombi nk'umusesenguzi umushakashatsi mu bya politike urabona ibi bintu bizahereza he uko mbireba rero bitangiye kuntera ubwoba kandi na benshi bakunze gukurikira ibya politike muri iki gice cya afurika rero bakaba bavuga ko batagize uko bicara bakabiganiraho ko bibasha kuvamo ingorane zikomeye cyane ndetse ko habasha kubaho n'intambara hagati y'ibihugu byombi ubwo rero njye nkaba ndeba ingorane ihari hagati y'u rwanda n'ubugande ikaba atari ingorane y'abaturage ba buri gihe bo muri ibi bihugu byombi ahubwo njye uko mbireba impamvu zihari ziri hagati y'abayobozi ku rwego rwo hejuru cyane ku sayidi zombi perezida kagame we aherutse kuvuga ati uko byagenda kose ntawe u rwanda ruzapfukamira perezida museveni aravuga iki perezida museveni ntawe akunze kugaragaza neza aho ahagaze ni ku ruhande cyahagaze nangwa se ibitekerezo bye kuri iki kibazo bivuga iki aherutse kugira za sipikezi yatanze hano mu mujyi w'i kampala ariko akavugira mbega nko mu migani atagaragaza neza icyo amenyesha ariko abakunze abakurikirana mbega izo mpamvu zihari nyine bakaba bavuga ko agerageza nawe kwerekana ko adashaka mbega kugira ngo hagire umuhata ngo hagire icyo akora cyo adashaka aho mvugira aha ngaha nkaba ndeba bose bagerageza kureba niba hari umwe urahanika ukuboko akavuga ko ashaka kuganira ariko aho turi kuri iyi poyinti nkaba ndeba ku sayidi zombi ntawe ari wagaragaza ko ashaka kugikora urabona uku kunangira kuri hagati y'abakuru b'ibihugu bombi gushobora kuvamo intambara itunguranye hagati ya uganda n'u rwanda kirashoboka rwose kuko ntaho ariho cyabaho abakurikira amateka y'ibihugu byombi muzi ko hari igihe bigeze kandi kurwanira muri congo kandi abazi siporo nyine y'impande zombi nabwo bazi ko hari na cyane mu gisirikare cy'impande zombi hari abantu rwose basa naho badakundanira kimwe so batabifashe neza kabisa bibasha kuvamo ikibazo gikomeye cyane cyavamo ingorane nyinshi ndetse wasanga iki gice cya afurika kigize ingorane nyinshi cyane ndetse ziri ziri hanze y'ibihugu byombi ahubwo zikaza kwinjizamo n'ibindi bihugu bitagira ingorane ugasanga habaye ikibazo kinini cyane ndagushimiye cyane bwana bernard sabiti aho ngaho i kampala muri uganda urakoze amakuru rero n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha hariho bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika dushimire injeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuwari masikarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uwabihagarariye ni etiyeni karekezi kuri mikoro naho mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo nanjye jeffrey mutagoma turabashimiye mwese mugire umugoroba mwiza